iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki cumi na zibiri y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkundikije rero mu ruhande y'icyo rito himbazwa ry'imyaka mirongo itanu n'itanu uramda byabaye ibintu bikomeye cyane kuko twari tumaze iminsi nk'uko twari twabyemereye abadasigana ko dufite intumbero yo gusubiza hamwe umugambwe yo gusubiza hamwe abanyamugambwe uyu ni abera gashatsi umukuru umugambwe pona uri mu nzego z'igihugu avuga ku isabukuru y'imyaka mirongo itanu n'itanu irangiye uyu mugambwe uronse intsinzi mu matora y'abashingamateka inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye imyiyerekano yabaye mu bice bitandukanye by'igihugu yo kwiyamamaza yo kwiyamiriza icegeranyo cakozwe n'abahinga ba onu cerekeye hagati ya kazina muntu mu burundi turayigaruka ko mu kanya kari imbere leta y'uburundi yiyamiriza ikigeranyo cy'umurwi wa onu cyo kwigenekerezo rya gatandatu ry'uku kwezi kwa kabiri kivuga ko mu burundi hari ihonyabwoko rikabije ry'agateka muntu biri mu itagazo ryashyikirijwe ku munsi wa gatanu mu myiyerekano yo kwiyamiriza ibiri muri icyo cyegeranyo yatunganijwe mu gisagara cya bujumbura ni inkuru ya mugenzi wacu evariste zikobanyanga abitabye iyo myiyerekano bari bagizwe na bamwe mu bategetsi abahurikiye mu migambwe mu mashirahamwe yigenga abanyagihugu bavuye mu mihinga itandukanye y'igisagara ca Bujumbura n'abunguruza abantu ku makinga ivyandiko bari bitwaje nta kindi vyavuga atari kwiyamiriza amashirahamwe mva makungu ajejwe gateka kazi na muntu nk'uko umwe mu bari muri iyo myiyerekano yabivuze turiyamirije raporo z'ibinyoma n'irendentanya z'amashirahamwe Human Rights Watch na FIDH Orifad hamwe n'inama nshingamateka y'ibihugu bya Buraya ku gihugu cyacu iryo rementanya rero twebwe abanyagisagara turagiyamirije urongoye komine mukaza ahabereye iyo myiyerekano yashimiye abayitavye Desire Mazimpaka yasiguye ko kubona abanyagisagara baje ari benshi kwiyamiriza ivyegeranyo biryoza igihugu ariko imenyamenya ko bashigikiye leta y'u Burundi iki ni ikimenyetso cy'uko abanyagisagara ibi batuvuga ko n'ukuri mwerekana ku mutima ko ivyo bintu ari rementanya ari binyoma byambaye ubusa ari ibinyoma ataho bifatiye bitagira ishingiro kandi nkaba nabakengurukiye neza mwese bimwe by'umutima kuko mushigikira ingendo leta yafashe y'uko amashyirahamwe yose atacama y'igihugu agenda avuga ibinyoma bitari byo kandi yatanze amaraporo atariyo asanzwe yarafashe n'inzira ya politike agafatirwa ingingo yo kuyahagarika ko mwayishigikiye ijambo rya leta y'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura ryashikirijwe n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Terensiyo Ntahiraja yashikirije ko leta y'u Burundi yiyemirije yivuye inyuma ibiherutse gushikirizwa n'umurwi wa ONU ujejwe gateka kazi na muntu ko mu Burundi havugwa ihonyangwa rikabije y'agateka kazi na muntu uwo munsi rero twazutse kwiyamiriza ubwa mbere raporo cyangwa itangazo ryashyikirijwe n'akagwe k'abahinga bawe ni aho banditse mu rwandiko rwabo hari kuri uyu wa mbere igerekezo rya gatandatu ruhuma ubu mwaka nyine bandika bavuga yuko mu burundi agatera kazira muntu kariko karahonyangwa ibara ryaguye atakigenda baravuga yuko amashyirahamwe ariko aratotezwa amerewe nabi namwe muragiza hariko n'amashyirahamwe atandukanye ingene bitojeye n'urugendo tubakomera amashyi kuko ivyo ni ibinyoma ikindi ciyamirijwe muri iryo tangazo niberutse gushikirizwa n'ishirahamwe OCHA rivuga ko mu Burundi buri munsi hahunga abantu amajana atanu kubera gutotezwa uwo mutegetsi w'umushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu naha avuga ko ari kinyoma kiza cabeshujwe n'iryo shirahamwe ryagishikirije hariho amakuru avuga yuko ku munsi ku munsi hahunga abantu amajana atanu ayo makuru avuga yuko ubu mwaka uzohera ngo hamaze guhunga inusu y'umuriyoni w'abarundi kandi ko barahunga kubera gutotezwa agatanga mu bakari karahonyangwa bafashwe nabi bafungwa abandi bakubitwa ivyo binyumba turavyiyamirije ayo makuru rero bavuga yuko ishirahamwe boca ariko ryayashikirije ariko ubu tuvugana iryo shirahamwe rije gusohora itangazo ry'ukwemeza yuko ayo makuru itayemera ko ariyo yuko ari vya binyamakuru vyama yukwiragiza amakuru atariyo ko badashingira intaye ayo makuru aho tukaba tubashimiye kuko babaye muri bake bemera ko ivyo bintu batabishiye kandi ayemeranya atari byo bobo ngo bahamagariwe gufasha abantu iyo myerekano yo kwiyamiriza icegeranyo c'umugwi wa onu ujejwe agateka kazina muntu yatunganijwe mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi nk'uko vyashikirijwe n'umwunganirizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze evariste inzara irangwa muri komine ya nyabisekere mu ntara karusi hagati mu rundi yatumye abana batari bake bo ku mutumba wa maramvya baheba amashure ni inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu fidele d'antoine nsabimana kuri uwo mutumba wa maramvya abana bahevye amashure wabona bariko barurira ibiti vy'amavoka canke ivy'imyembe bahiga ico rirenze abandi nabo cane cane bagizwe n'abana b'abigeme ubasanga bari ku biti vy'isombe bariko baramura utuboga two gufungura utwo tuboga two mu bwoko bw'isombe nitwo dusa n'udusigaye dutunze abanyamaramvya kuko twama ku biti birinda izuba umwanya muremure naho imana yvette ni umwana w'umukobwa yahevye yiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato twamusanze aho yari karaha isombe wowe wari wiga mu wa kangana naniga mu wa gatandatu mu marambya umuntu nyene yironkeye utuboga aririra aririra ko buca nta kindi mbe utuboga mu twutsiki Mm, nawe woronka ibyo uza urakoza oya kweri wiririye nyadusombe canke ukirira mm, canke ukatubura urose nk'uduharage hoho ukavuga ati ndaturiye hoho uvuga ati jewe uno musi ndi umuzungu Mm.
niyo rugira chantal yahebeye mu mwaka wa gatatu wo mu mashuri mato yatubwiye ko yahevye kubera agiye kwiga yazengerezwa gushika hata umutwe mwikaye ariko n'ubu imibereho ntayo naho yahevye kwiga ndabaye nyene uko nyene buke buke umuntu arasa udusombe ararya uko nyene nagome udukozeki nta na kimwe wahebeye mu wakangana je nahebeye mu wa gatatu Eliya bangira inama arongoye umutumba wa Maramvya aratubwira ku bijanye na raporo amaze kuronka ku bana bariko baraheba amashuri mu mashuri yisumbuye bamaze kurungika abana bashika bamaze banyandikiye igitigiri cy'abana mirongo ibiri hanyuma naho rero mu mashuri mato mato ntibatari bwate ibitigiri neza ariko ariko bisanzwe naho nyene ntibiga neza benshi barata amashuri kubera inzara Toyi Nestor umuyobozi w'ishuri shingiro rya Maramvya avuga ko abaheba batari benshi ariko gusiba arivyo bishika cane inzara iribonekeza ahantu umuntu abibonera ni uko usanga no mu ishure mbere kenshi uca usanga n'abana ca- baca baguma bisinzirirako canke ugasanga abana benshi baguma basaba uruhusha bavuga ngo baratashe ngo baragwaye naho batagwaye mugabo ukabona yuko biva kuko nk'umwana aba yarayatariye usanga bidakunda ko aduga ku ishure ikindi gikunda kubitwereka ni ibintu vy'ingwara Ukunda gusanga abana bagwara cane baza naho nyene ko bagwara kubera baba bafungura nabi tukibaza ko arico bivako turiko turaraba ibiharuro vy'abana baheba si si binini cane gusa dufashe umwaka ugitangura kuva umwaka ugitangura tuba dufise abana amajana atandatu na mirongo itanu n'icenda hanyuma igice ca mbere caje dufise abana amajana atandatu na mirongo itatu na babiri ni ukuvuga yuko hahevye ahafi abana mirongo ibiri n'indwi kuva dutanguye igice ca kabiri ko twagitanguye mu kwezi kwa mbere ubu kwaheze ubu turiko turaharura tubona umenga hahevye nk'abana bashika indwi canke umunani Toyi Nestori atwo gusonza kw'abana biragira ingaruka mbi ku kazi k'abigisha.
kuko n'umwigisha ariko arigisha arabona yuko abana usanga badakerebutse cyane ngo bamukurikire mu ishuri Mbe umwigisha wewe aroroherwa mu gihe afise abana bimeze gutyo.
ico ni ikintu cumvikana numva nawe ntiyoroherwa kuko ntibamukurikira ku vyo aba ariko arakora ingaruka zo zo ntizibura kuko rimwe na rimwe urabona yuko hajya mu bisanzwe umuntu bamuharura ku co yakoze iyo rero nk'ubu nk'akarorero abana basiba ugasanga hageze ko atanga ikibazo akabona abana baronsa amanota mabi kuko hari igihe abibazwa umu- ugashobora kwibaza ari nka wowe uri umuyobozi ukibaza yuko yoba atigisha canke yoba akora nabi simuga kubera gusa twe tuba dusanzwe tubibona ukuntu vyifashe turabitahura rimwe na rimwe hanyuma tu gusa tukaraba iyi ngingo twofata kugira ngo ntihagire ingorane zihaba Bamwe mu bana b'imiyabaga baheba amashuri bavuga ko bazohava baja kurondera ubuzi mu bisagara kuko aho babaye badashobora kuronka aho baca ingero. Ikarusi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
urakoze fidele d'antoine umugambwe ipona uri mu nzego z'igihugu uyu munsi wakoraniye mu ntara ya muramvya umugambi wo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'itanu irangiye uronse intsinzi mu matora y'abashingamateka umukuru w'uyu mugambwe abera gashatsi aratubwira ivyerekeye iryo himbazwa tumutega amatwi uno munsi umuganga w'abadashigana iprona wari uramutse uhimbaza imyaka mirongo itanu n'itanu utahukanye intsinzi y'abashingamateka Ah, ayo matora rero niyo yahavuye ashikana uburundi ku ntara yo kwikukira ivyo birari rero vyari vyatunganirijwe mu ntara ya muramvya ni ni igikorwa uburongozi bw'umugambwe bumazemo iminsi bwihaye icyo kaba twari twagitanguriye mu ntara ya ngozi ukwezi kw'icenda ubu rero tukaba eh, uburongozi bw'umugambwe bumaze kugerageza guca mu ntara cumi na zibiri tukaba tuvuga tuti eh, ico gikorwa tuzogisozerera eh, mu- tuzogisozera muri uku kwezi kwa gatatu rero ah, mu ruhande y'ico iryo himbazwa ry'imyaka mirongo itanu n'itanu eh, muramvya vyabaye ibintu bikomeye cane kuko twari tumaze iminsi nk'uko twari twavyemereye abadasigana ko dufise intumbero yo gusubiza hamwe umugambwe yo gusubiza hamwe abanyamugambwe ico kibazo mushikantahe abel gashatsi cyo kusubiza hamwe abadasigana mugambwe ipona ni ikibazo kizokoroha muri iki gihe cyane cyane tuzi ko habaye n'izindi ryane hariho eh, uruhande urundi ruvuga ko nabwo nyene ari ipona rwari rongowe na Charles Nditije ariko mu amatwi adusumira harabaye indyane akaba Charles Nditije bashobora kuba baramukuye hari eh, professeur Ngayimpenda gusubiza hamwe mura- murumva ko gusubiza hamwe ari ikibazo coroshe cyane rwose muri uyu mugambwe ipona ni ukuri nyakubahwa frederic nivyo nagira ndakubwire twebwe urwo rubanza twatunganije uno munsi muramvya rimwe wakwari guhimbaza iyo ntsinzi ica kabiri kwari gushyira hamwe abadasigana ico rero mu- mu ntara ya muramvya ntikikiri ikibazo ni inyishu kuko uno munsi bavyerekanye ku mateleviziyo baraza kubibereka ku mateleviziyo muraza kuvyumva abamenyeshamakuru niho bari bari vyabaye ku mugaragaro twakoranije abadasigana bashika ibihumbi bibiri Eh, abo muri abo badasigana bashika ibihumbi bibiri bari mu mpande zose abahoze mu mizero n'abadasigana bari basanzwe ari abadasigana kandi n'uwubaserukira yashikirije ijambo aravuga yuko eh, bari barahenzwe none babona ko bogaruka hamwe n'abandi badasigana tukitegurira muri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turi kumwe ibanza rero mu mazone yose mu makomine yose amakomite yari mu mizero yaje yifatanya n'abandi badasigana kuko nabo nyene bari abadasigana ni ikibazo koko kitoroshe mugabo ni ikibazo tuzokora kuko abanywanyi bacu iyo bari mu makomine mu maprovince bobo bikundira itona abo nabo bandikije bavugwa bangaye impenda novuga ko bariko bajya- bagwanira ico badafise ivyo ndabivuga kubera iki abo bantu baratowe mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kandi ntibitoje muri itona bitoje mu runani rw'imizero y'abarundi ariko amatwi adusubira abashingantahe babiri baratumiwe nabo nyene bagatumirwa nk'abarongoye umugambwe ipona eh, cane cane muri izo nshuro y'ibiganiro buca itangura yarusha icyo cyo gutumirwa twakiyo twarakica twarakibonye mugabo ingene batumiwe nibaza ko ari abo mu biro bihenda cyangwa baba bagira nkana kuko mu burundi nditije bamuhamagaye ngo ni uwo muri ngo itona amikero y'abarundi icyo kintu rero itona amikero y'abarundi mu burundi kibaza ko atakihari ngayimenda ngo itona amikero y'abarundi ngira ngo mwondabira ko twakimwe ntibitwa byose ko hariho utwigoro nk'uko mubivuga two gusubiza hamwe abadasigana bose mu eh, rwego murongoye hoba hari imigambi iriko irakorwa kugira ngo abo bandi bategetsi nabo nyene bagaruke hamwe n'abandi badasigana canke hoba hariho ukwifatanya kuba kuriko kuratunganywa twebwe nizo kuri porogaramu y'iwanje nihaye ni ukuri no muri bamwe muri abo turamaze kuvugana uriko urabumviriza rero iyo muvuganye nta muntu n'umwe atifuza kugaruka donke atifuza ko umugambwe wosubira kuba umwe mu mugambwe ipona nk'uko twabivuze waratsinze amatora mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe amatora y'abashinga amateka eka yahavuye ashikana n'uburundi ku nsinzi iye- eh, y'ukwikukira Eh, ariko amatwi adusumira eka ivyo twabonye ni uko mu matora yabaye yagira akurikira umugambwe cane cane nk'amatora aheruka mu bihumbi bibiri na cumi eka no mu bihumbi bibiri na- na gatanu umugambwe ipona ntiwige- ntiwa- ntiwifashe neza cane rwose nta banywanyi benshi baronse murashaka kutubwira ikintu kitagenze neza n'ikintu mutekanya ku- gukora kugira ngo ivyo bintu bihinduke Eh, murakoze Eh, icama gituma umuganga w'abadasigana ituna kumbure gutakaza amajwi ni injyane ziba zavuye ku banyamugambwe cane cane indongozi zabo bashira imbere novuga inyungu zabo n'ubwishime ubu rero icyo turiko turakora ca mbere ni ugusubiza hamwe abanywanyi b'umugambwe ica kabiri ni ukugendera abadasigana iyo bari gushika ku mitumba abere gashatsi umukuru w'umugambwe ipona murakoze cane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe fredi mwashoboye kuduha aka kanya kugira tuganire Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza nturere kazoza
ikaze ni gwanyunku bakunzi b'ikiyago ca politike ntorere kazoza muri kino gice ca kabiri icerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye banza wiyumvira uwo yononewe ibintu kuko niwoja kwiyumvirira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwice ngo ishetani yibereho urumva rero iyo muriko muriyumvira iminsi yose bajya abaronderwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane nibukorere neza bajya bononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture nibatuntura ko aribo benshi uzoca ugira gute ubu rero ku bwanyu ibiganiro birashoboka mu Burundi ibiganiro biriko biraba byatanguye kera kandi twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu n'umwe muga abantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva ngo camuzana ngo ngo nabajya bagize kudeta je navuze nti, ntabwo muvuze bike vuga uti genda mwugurure amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bapfunzwe bose ntagire n'umwe avamwo niko ntaravyumva babe babivuga none uwatebagaje ubutegetsi akica abantu n'umuntu yivye impene ko hariho uwivye impene nzi ubu afunzwe ubanza gufungura uwo nyene mbeko atanu wari- uriko aramuvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu canke yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbeko uwo batanu umwe ariko aramuvugira ngo naze mu biganiro none wese umugizi wa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ivyo bajya bakoze nimwe abamushaka rero ibiganiro ahubwo ge- nimuvuge- mu- n'aba- n'aba- n'abagizi ba nabi ahubwo twugurura ubusho bwose bave baze nabo nyene mu biganiro none ko ivyo batabivuga icerekana yuko abo bavuga ivyo vyose ari akarenganya baba bariko bararenganya abagiriwe nabi ni uko bashaka ko uwakoze ikibi kinuka ari we aza mu biganiro mugo wakoze akabi gatoyi akaba ari waguma apfunzwe Ah, ivyo wagumye ukora byose ni haza hazamwo akantu k'igisirikare ubu mu mugambi CNDD FDD ho ntuhava ushiramo igisi- igisi- akantu ka gisirikare oya mu bisanzwe iyo uzi ubwenge ikintu cyose uramenya ingene ukigenza mu gihe ushitsemo uri umusirikare ukora ivy'igisirikare uri umunyepolitiki ukora ivya politiki umva rero uno munsi ndi mu mugambwe ntunganya ibikorwa nk'umunyepolitiki igihe nari umusoda natunganya ibisu- igi- ibikorwa nk'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikorwa nk'uri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira ku mu- mu mu- mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikorwa bijanye n'icyo gikorwa nkora ndavuga yuko ntushobora kuza u- ngo byose ngo nti- ngo- ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo niba ushitse ku mpanuka utatambuka co kimwe, urahindura ingendo ariko uko mwari akadasohoka na honorable Hussein Rajab uno munsi wovuga ko mwapfuye iki rajabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu mbere nk'uburahati twahuriye munsi y'igiti cy'idarapo nuvuga icyaduhuza cyari igihugu mu gihe ahemukiye igihugu je nanje ntarahemukira igihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana iyi nico gituma rero tuvuga ngo mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu none wari hehe Hussein Rajab yayerera ntubimbaze mu giconza ariko arayerera kuko nta wovuga ngo aba- ngo aba- ngo mu muco uyu ubwo quartier i- hamwe yotaga adresse nico cerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD FDD bariko biyumvira umukandida ashobora gusubirira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Evariste Ndayishimiye ashobora ku- guhiganirwa ico kibanza Ico gihe.
wahavuye utinya ico gihe naba- nababivuga mugabo urumva ntivyari ivyo nikimenya amenya ko bitari ivyo Si- urabona nti sivyo vyabaye iyo biba vyo wari ku- wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe haca hatsinda naka ivyo ntavyo wigeze ubona ndibaza ijya ntebe y'umukuru w'igihugu uno munsi nta ni- ntaho kikuza muti noyihiganirwa nanjye
kuba umukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ah, ni ibintu bitangwa n'imana je nico gituma je abantu bama bariko barantangaza sinumva igituma batubaha umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe ku bibazo byose ari we azobibazwa gushobora guhuza honyine bakahuriza ku muntu umwe imana ibirimo kuko burya hariho ababa bashaka kuba umukuru w'igihugu benshi benshi mugabo kubona bashobora guhuriza ko umuntu umwe ujya ano muntu ntushobora kugenda uravuga ngo ngo je ngo ndifuza kuba ngo umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni general ge nimba ubwo barazi icyo ari cyo umukuru Ntabwo w'igihugu wifuza
ko umukuru w'igihugu imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nagupangiye iki ndagusize ayo mavuta." ikizongera sindacanka mugabo ndakubwira Muga ndihoza ngo gukubitana guhoha imyereka.
guhoha uvuga uti ndashaka kuba umukuru w'igihugu ahubwo je birananira nubwo je sinumva niyo nobihera nk'ubu nyene nka- nkumva ko umenga novuga ni je ndashaka kuba umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye none ko baye mushikiranganje nko hagati mu gihugu ukaba umugeneral ukaba umukuru eh, ku isonga rya CNDD-FDD none icyo usigaje ni hari igihugu kiba kiriko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka general Bayetse ndayishimiye no munsi iyo bariko baravuga bati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gishira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko amasezerano yari yarusha yaributsa wewe ukunda kuvuga yuko umenga nta nta kintu kiba gihonyanzwe muri ayo masezerano ivyo ni bande babivuga ubwa mbere barabifitiye uburenganzira si abarundi
uvuze rero ubu u- duca imanza tudasomye amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tubufute jewe sinshobora kumva in- bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntihakwije kwi- ntihakwiye kwitoza ni bande bari mu rwego rwitwa guki ni bamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega akarambaraye ejo buno umukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokwama ndayubahiriza abandi abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kiringo kigira kane muri senedefite divyo murabibona
ariko uravye ubu turi ku mwaka ugira kabiri amatora abaye ayo ni matora azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uno munsi kubaza ico kibazo ni nk'ugusamaza abarundi kuko ntiturashikana no ku gice co gushira mu ngiro ivyatowe muri senedefudete muvuze twiyumvire ubunyene kuja kwitoza ni ukugira badusamaze ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batoye hanyuma tunabishize mu ngiro baze bace badufatira kuri ivyo nyene banza mureke dushire mu ngiro ivyo batoye kuko haracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzoba turiko turabona aho twabishize mu ngiro tu- natwe tu- ega tuzokwikontorora turabe neza hama duce tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki ikiya rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki niho uvuga uti ninde yoshobora kubishyira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha uwo bishyira mu ngiro ni naka mugurumva uno munsi ntihaba haragera kuko nti- ntituranikontorora ko twashyize mu ngiro ibyo batoye tuzagutangura kwiyumvira ibindi dushyira mu ngiro umva ntibire muri kino ntibiragoye gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe vy'inzara hari ikintu muri senedefite ndiko murakora ego cyane sinzi ko umaze iminsi uri kurankurikirana jewe natanguje isekeza ryitwa kurwanya ubukene uwo mwaka muri seredefudede twayihaye icivugo iti uyu mwaka ndawuhariye kurwanya ubukene situwuhariye ndawuhariye umwe umwe wese ku wese gatwe kiwe.
ndawuhariye kurwanya ubukene ubu rero maze iminsi wumva nje hagati mu gihugu abenegihugu turayaga jewe mu mutwe wajya sindigera numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi icumi mu mupfuko nawe wobintera mu rushinge ntabyo numva nuvuga nti turi ba bantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye mpora nkunda guca ndabacira umugani ndababwira nti soma no mu ijambo ry'imana bati usibye gukora tusiba no kurya none bakore hehe ko hari ibishomeri vyinshi umverera ingorane nizo kwa muzi ko we uzoba ubeshejweho n'uwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukavuga ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise aha we nogufatira nyene ku mukingo awogera utambwiye we ko ubu nyene wihaye ingingo ataretigwaho akazi ata muntu n'umwe naho ukora utakora wavuga ko wewe cufana inzara ubu nyene ukabinyemerera neza ati je ndocafana inzara bwiza ukuri ni ukuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu ntaca amara iyi si ni ba bandi umwe yacuruza itarena imana yaciye umwaka urumva shebuja aciye amwaka nawe imana yaguhaye itarena urase kuyicuruza ici kwaka ni ukuvuga ici kwaka iyo tarena yayo kuko ntaco uyimariye none ubu mubaza iminsi mubagira ngo bakore iki Aba- abenegihugu bose je ndababwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka ko ari jewe ndagutorera umugambi erega ni- niyitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburorera je nk'ubu ndakwakarorero ndafise nk'uburorero nkabu- nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora akarorero je kubwira inkoko iragura inka
agira bati nguhe inzira yoroshe ubunyene nguhe inzira yoroshe ubunyene inkoko ibundikira ubuswi bungahe
na mirongo ibiri yabubundikiye sawa jewe basi mfashe yuko yakujije ubuswi butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko ugugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitari kuba
none ubu wogugwa iki ko ibintu byose byazibye ntiwumva ugugwa ntu- an- ibyo ari byo byose ntushikana ibihumbi bitatu tuvuge ko ugwa ibihumbi bibiri ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi wumvise ingorane ufise W- wa mutahe ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'utu- n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni benshi ukuraho imiswi ibiri umutahe none ntuwuroza ntiwarose umuswi udafite ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko u- urinda kugira amahera kwera jewe niga muri primaire je nacaye ku nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu cumi na zine umutahe nari nawukuye nakubwiye Natsiba ingene- ingene natsiba ibiziriko none uwo mu- umutahe ni wowe gutsiba ibiziriko umutahe ni we wenyene none ntiyumva ko uraciye ndo ku mutahe kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko none ubu bose basibye ibiziriko niyumva ko hababura n'ibyatsi batsiba wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbuka umusesekara ntitwaba duhovye Nti- rero upfa umuhevye gu- uheba gukora ngo kubera uhava uronka umusesekara urumva twaba duhovye turose oya mwobura umusesekara umutahe mugiye gutsiba ibiziriko mwese mwobura n'ibyatsi batsibamo tubabura n'ivyatsi bazibamo mubitsivye mwese muca muronka vyinshi mugaca mubishora hanze mugaca muzana amadolari ntimuca mutabagira ama- ama- a- amahinguriro erega erega mm, twebwe abarundi ubu ndiko nigisha yuko umurundi wese ategereza kugira intumbero
ndagushimire generale valiste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago ca politike norere kazoza jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nshuti mwese mu kundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mumviriza iradiyo ijwi ry'amerika mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese